iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'umwe na mirongo ine n'umwe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo muri kumwe nanjye tim harris ishimwe ingingo z'ingenzi mu misiri perezida waho abdel fatah al sisi yaraye ayoboye inama yahuriyemo n'abayobozi bo ku mugabane w'uburayi basinye amasezerano y'ibijyanye n'ingufu n'abimukira mu mpera z'iki cyumweru umukino wagombaga guhuza ikipe ya gisagara volleyball club na reg volleyball club amakipe yombi akina mu cyiciro cya mbere ntiwabaye imwe muri aya makipe yahawe mpaga ingaruka ni izihe ni esheke kuri ekipe nyirizina ni esheke ku karere ka gisagara usibye ko aba ari n'esheke kuri federasiyo kubera ko federasiyo ku ruhande rwayo hari ibikorwa iba yateguye bitegura imikino yaba ibibuga kugeza kuri ubu ngubu ibibuga byinshi birakodeshwa uwo ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi w'imikino amoni ntuwamanya muramwumva muri aya makuru imirwano ishyamiranyije ingabo za leta ya kongo n'umutwe wa M23 yarayikomerekeyemo abasirikare umunani bariyo mu butumwa bw'amahoro bwa oni muri senegali ho umwe mu banyapolitiki bari bafunze baheruka gufungurwa ari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuba perezida mu matora azabayo muri uku kwezi ejo ku cyumweru perezida wa misiri abdel fatah al sisi yayoboye inama yahuriwemo n'umuyobozi mukuru w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi urusula von der leyen n'abandi bategetsi batanu bo kuri uyu mugabane w'uburayi ni mbere y'uko aba bategetsi bashyize umukono ku masezerano y'akayabo ka miliyari zirindwi na miliyoni magana ane z'amayero ifaranga rikoreshwa i burayi ni amafaranga agamije guteza imbere ubucuruzi bw'ingufu no gukumira urujya n'uruza rw'abimukira bajya kuri uyu mugabane binyuranije n'amategeko aya masezerano yasinywe hagati y'aba bategetsi bari bavuye ku mugabane w'uburayi akubiyemo igice kimwe misiri izakoresha nk'inguzanyo mu myaka iri imbere nk'igihugu gifite imyenda myinshi ndetse hazongerwa ibicuruzwa bijyanye n'ingufu ibizafasha uburayi mu gihe butagikoresha gaze ituruka mu burusiya urusula von der leyen uhagarariye ubumwe bw'uburayi yagiye mu misiri ari kumwe n'abayobozi bo mu bihugu bya otirishiya ububirigi kapuro ubugereki n'ubutaliyani misiri isinya amasezerano mu gihe iri kunyura mu bihe bikomeye by'ubukungu byatewe ahanini n'amakimbirane yo mu gihugu cya libiya bihana imbibi hakiyongeraho intambara ya isirayeli na hamasi ndetse n'ibera muri sudani nubwo bimeze uko abayobozi b'uburayi bo bumvikanisha ko uyu munsi no mu minsi izaza misiri ifitiye runini uyu mugabane w'uburayi babihera ko ubu misiri icumbikiye impunzi n'abimukira bagera kuri miliyoni icyenda harimo miliyoni enye z'abanyasudani na miliyoni imwe n'igice y'abanyasiriya n'abandi bo mu bindi bihugu aya masezerano asinywe nyuma y'andi menshi ataravuzweho rumwe yasinywe hagati y'uburayi n'ibihugu byo muri afurika y'amajyaruguru birimo libiya tunisiya na morotaniya yose yari agamije guhagarika abimukira bajya i burayi banyuze mu nyanja ya mediterane ikigo cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi gishinzwe kugenzura imipaka frontex cyatangaje ko mu mwaka ushize wonyine abimukira binjiye ku mugabane w'uburayi bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani umubare wiyongereho mirongo itanu ku ijana ugereranyije n'umwaka wawubanjirije uretse kuba bimukira bajya gushakira imibereho ku mugabane w'uburayi banyuze mu nzira ishyira ubuzima bwabo mu kaga ikibazo cyabo nacyo ubwacyo cyatumye isura yabo itagaragara neza muri ibi bihugu kuri iki kibazo cy'abimukira imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye amasezerano ashyirwaho umukono n'ibihugu by'i burayi n'ibyo muri afurika ivuga ko bitegekesha igitugu abagabo babiri Osman Sonko na Basilu Diomaye Faye bombi batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal ejo ku cyumweru bagaragaye bashagawe n'imbaga y'abantu benshi biganjemo urubyiruko bari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu mu matora azaba ku itariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi kwa gatatu ni nyuma y'iminsi itatu ishize bafunguwe hagendewe ku itegeko ryo gutanga imbabazi ryashyizweho na perezida Macky Sall Sonko wamenyekanye cyane kandi ukunzwe n'abakiri bato yafashije Basilu Faye mu bikorwa byo kwiyamamaza bakiva mu ndege i Cap Stiling aho bakiriwe n'ababashyigikiye benshi cyane nyuma bahise bajya mu modoka y'ijipe ifite ibirahure byirabura berekeza i Ziguinchor mu ntara ya Casamance aha naho bakiriwe n'amagana y'abakunzi babo nabo babaramutse bazamura amaboko ariko bikaba ari n'ikimenyetso cy'uko bizeye intsinzi mu matora aha izuguinkol sonko ahageze yabwiye ababakiriye ko ubu ari iwabo kandi yizeye ko bazabashyigikira bikomeye ishyaka pasitefu rya sonko ubu rishyigikiye basiru faye aho byashimangiwe n'umunyamabanga wa sonko ya sinifol wumvikanishije ko ku ikubitiro aba bagabo batari bakwiye gufungwa ndetse akavuga ko bizeye intsinzi muri aya matora faye yavuze ko atowe yahangana n'ibibazo iyi ntara ya kasamaso yahanganye nabyo mu gihe kirenze imyaka mirongo ine kandi yakora ku buryo aha haba umurwa mukuru wa senegali mu bijyanye n'ubukungu n'umuco ashingira ko muri iyi ntara ariho hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi kurusha ahandi kandi hari amashyamba menshi ndetse hari n'ibintu byinshi bikurura ba mukerarugendo Osman Sonko yahagaritswe amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere ishyaka Pastefu rihita rishyiraho Bassirou Faye kuzarihagararira ejo ku cyumweru wari umunsi ngarukamwaka aho amamiliyoni y'abantu bizihiza mutagatifu patrick uyu mutagatifu yakomokaga mu gihugu cya irilande aha muri amerika mu mujyi wa new york abantu babarirwa mu bihumbi bahuriye i manhattan ahabaye akarasisi benshi bemeza ko byabaye nk'umuco wabo kwizihiza uyu munsi mu mihanda y'imijyi myinshi aho baba bizihiza uyu munsi haba abakora akarasisi cyangwa abaje kureba bose baba bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi umwe mu bakomoka muri Irlande wari aha i Manhattan utaravuze izina rye yavuze ko uyu munsi awubona n'agaciro awuha mu buzima bwe twe turi abanya-irilande kandi ni byiza cyane kubona abanya-irilande bizihizwa aho bari hose ku isi by'umwihariko hano i New York nahoze mbwira umuntu kare ko i New York hatuye abantu benshi kurusha abatuye muri Irilande rero kuza hano nkabona ibi nkareba ibi birori ni ikintu cyiza cyane kuri twe ni iby'agaciro kenshi kuri twe kubona isi yose itwizihiza undi mugore wari aturutse mu budage witwa miriam gampa waje muri amerika aje gusura yasanze abanyamerika bizihiza uyu munsi ku buryo bwihariye
nakunze ikirere imiterere y'ukuntu ahantu hameze ukuntu abantu bambaye neza ukuntu bafite akanyamuneza umuziki impuzangano nabikunze cyane urabona hari ubuzima
mu bakoze akarasisi hariganjemo amatsinda y'abacuranga abapolisi n'abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro hari kandi n'abanyapolitiki barimo guverineri wa new york Kathy Hochul meya eric adams n'umushinjacyaha mukuru letitia james meya w'umujyi wa new york eric adams ati uyu mujyi urimo abanyayirande benshi badufasha kuwubaka reba ikirere ureba aha turi umubare munini w'abanyayirande baba hano muri amerika batuye i new york kimwe n'abandi bantu bagiye baturuka ahantu hatandukanye bose baje hano kubaka uyu mujyi turishimye cyane kandi tugiye gukomeza twishime ku munsi nk'uyu kandi abakunda agatama barangwa no kunywa cyane byeri ziri mu macupa y'icyatsi kibisi kurusha izindi zose mukomeje kumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugena kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyo akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na x muradusanga kuri arobaz voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuryango w'abibumbye oni waraye utangaje ko imirwano ishyamiranyije leta ya kongo n'umutwe wa e makumyabiri na gatatu yakomerekeyemo abasirikare umunani bawo ni nyuma y'igihe gito cyari gishize imirwano ihagaze umuyobozi w'ingabo z'uyu muryango ziri mu butumwa mu burasirazuba bwa kongo bintu keyita yavuze ko umusirikare umwe muri abo munani yakomeretse cyane iyi mirwano yabereye mu karere ka sake kari mu birometero makumyabiri uvuye mu mujyi munini wa goma imirwano ikomeye yabaye kuva kuwa gatandatu ariko abatuye hafi aho bavuze ko kugeza ejo ku gicamunsi cyo ku cyumweru imirwano yari imaze gucogora inzego z'umutekano za kongo nizo zatanze aya makuru y'abasirikare ba oni bakomeretse ziyaha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp izi nzego zavuze ko ibisasu bibiri bya M23 byavuye ku kigo cy'izi ngabo kiri Isake mu karere ka Mubambiro undi wabonye ibi biba yavuze ko M23 yarashe ibyo bisasu isubiza igitero yari yagabweho n'undi mutwe wa Wazalendo urwanira ku ruhande rwa leta mu byumweru bibiri bishize M23 yari yakoze ibindi bitero bishya mu birometero nka mirongo irindwi uvuye i Goma ibyayifashije gukomeza kugenzura igice cy'amajyaruguru ya Rucuru na Masisi mu itangazo yasohoye Bintu Kayita uyoboye MONUSCO uhagarariye umunyamabanga mukuru wa ONI yavuze ko hari hashize ibyumweru byinshi ingabo ayoboye zijyanywe mu majyaruguru mu bikorwa byiswe Springbok bihuriweho n'izi ngabo n'iza leta ya Kongo Lieutenant Colonel Guillaume Njike akaba n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yakomeje kumvikana ashinja u Rwanda kuba ari rwo rutera inkunga umutwe wa M23 wibasiye ibirindiro by'ingabo za ONU ziri muri Sake muri ibi bihe by'imirwano ariko u Rwanda rwo rwakomeje kubihakana kuva mu kwezi gushize kwa kabiri abasirikare bagera ku bihumbi 15 b'umuryango w'abibumbye bari baroherejwe muri Kongo batangiye kuvanwayo ku busabe bwa leta ya Kongo aho ivuga ko umusaruro w'ubutumwa bwazo utagaragara biteganijwe ko izi ngabo zizarangira kuva muri Kongo mu mpera z'uyu mwaka ONU iherutse gutangaza ko kuva mu mpera za bibiri na makumyabiri na gatatu intambara zo muri Kongo zahatiye abagera kuri miliyoni zirindwi guta ingo zabo harimo abagera kuri miliyoni ebyiri n'igice bo mu burasirazuba bwa Kongo gusa kuru amakuru yo mu karere tuyakomereze mu Burundi aho leta y'u Burundi iherutse kuburira abaturage bayo ko abazambutsa ibicuruzwa mu gihugu gituranyi cy'u Rwanda bagafatwa bazabihanirwa ndetse bagafatwa nk'umwanzi w'igihugu ibi yabitangaje mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kubamo agatotsi ibyatumye u Burundi bufunga imipaka yabwo abaturage bo bumvikana basaba abakuru b'ibyo bihugu kuganira bagafungura imipaka ibyo bumvikanisha ko bidakozwe bagorwa cyane n'ubuzima Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru burumatari w'intara ya cibitoke yabwiye abatwara amakomine amazone n'imitumba yose igize iyo ntara ko abafitiye ubutumwa yahawe n'umukuru w'igihugu ariko umugwa mukuru wa komine mugina kuri uyu wa kane kareme bizoza yamenyesheje ko uburundi butifuza ko hari ikidandazwa na kimwe gisubira kurenga urubibe kija mu gihugu kibanyi cy'u rwanda gifatwa nk'umwansi ujana ibintu mu rwanda akabijanayo asa n'inyankaburundi igihugu cy'u rwanda ntacyo dupfa dupfana ntaho duhurira n'u rwanda twebwe igihugu kibitse abanzi bacu abagombye kudusubiza mu ihumbi mukabandanya mukigaburira mukigemurira mumva ko mushaka dushiraye yateye isoni ariko aho rero ngaruka ku ndongozi nta kuntu na kumwe umuntu usigurira ko umuntu yovana ibintu ino akajyana akabijyana mu rwanda mutamuzi abatware bo hasi nabo babwiye burumatari wa cibitoke kugwa rudandazwa rw'amagendo rukogwa n'abantu bakomeye kandi bafise izindi nguvu zirenze izabo bajejwe intwaro kuko iyo bababujije bagirirwa iterabwoba ubu ni umukuru wa zone nyempundu muri komine mugina mwaho gushika uyu munsi turacyafise ikibazo kijanye n'uko n'uyu munsi ushobora gufata kode n'ubuzima bwawe ukaba wobubura ubuzima bwawe umuntu ukaba wobubura aho naho ubivuze gute je naragize ingorane itabaho n'umukuru w'umutumba nkibaza ko bishikiye umukuru w'umutumba bizogenda gute kumwene gihugu je naramenaguriwe urugi basigamo interakitiyo kunyica n'umuryango wanje wose ibidandazwa vyama vyajabukanywe mu Rwanda bivuye mu cibitoke birimo cane cane ivyamwa imboga n'inzoga bishogwa cane cane mu isoko rya Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda isoko risanzwe rigizwe ahanini n'ibice birenga 80% vy'abarundi abakunda gufata iyo nzira baba abatwara imodokari cyangwa abadandaza bavuga ko kuva imipaka yugawe n'uburundi mu ntango z'uyu mwaka inzara iri mu kubica kubera akazi kabo kahagaze iyo mupaka wakora twara twarashobora utukora mu rwanda tugashobora ututumanderena na mu rwanda tukaronka utu dufaranga tukabasha kuronka utudagara tw'abantu ngubu dusa n'abantu twishe dusa n'abantu babosha icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka hano bakakironka imodoka imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi guhera icyo gihe byaciye bicumbagira iryo yugagwa ry'umupaka ryatumye ndetse iryo iryo soko risa n'iritagikora neza nk'uko byemezwa n'abanyarwanda babibugarama no hafi y'umupaka u Rwanda ruhana n'Uburundi mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana hano twahakoraga amafaranga turi munsi y'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi ariko ubu ngubu kuba barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku muhanda nta n'igice tubona imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo nkanjye niho navukiye ariko nza gusa ndi umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u rwanda sayizi tuvugana nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hakurya gusa nanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze furagisiyo ubu ni ukuvuga ngo ngewe ubu hano mu rwanda natandukanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanjye cyinshi cyo kwa mama kiri burundi nakuze nomoka i burundi naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo byari ibintu byiza ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe ujya i burundi n'aha hakurya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane buramatari w'intara ya cibitoke yavuze ko ubwo butumwa bwahawe na bagenzi we bo mu ntara za kayanza ngozi kirundo na muyinga zihana urubibe n'u rwanda ikindi yategetse ni uko umutekano wacungirwa cyane kugira ngo ntihagire abo yise abagizi ba nabi bo kwinjira bavuye mu rwanda ibyo bihugu bibiri byasubiye kurabana ay'ingwe kuva mu mpera z'umwaka uheze uburundi bwabandanije kwagiriza u rwanda ko rubitse abagwanyi b'umuharire tabara umaze gukora ibitero bitari bike mu ntara za bujumbura bubanza na cibitoke naho u rwanda rwamirira kure ivyo birego nticyabujije ko burundi bwugara imipaka buhana n'ico gihugu pyeklavi ni nkuru ku bwijwi rya amerika
reka noneho tuzamuke tujye mu rwanda aho mu karere ka musanze mu murenge wa shingiro abaturage babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano muke nyuma y'uko hadutse agatsiko k'abiyita abapuriki bakomeretsa ndetse bakanasahura abaturage gloria tuyishime araduha inkuru irambuye ni abaturage batuye mu duce dutandukanye tw'umurenge wa shingiro mu karere ka musanze bavuga ko barembejwe n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'agatsiko k'izo nsoresore aba baturage bavuga ko ku manywa bigoye kubabona kuko ubwo bugizi bwa nabi babukora mu ijoro umurenge wa shingiro uherereye mu birometero hagati ya mirongo itatu na mirongo ine uvuye mu mujyi wa musanze ibikorwa bikunze gukorerwa muri aka gace cyane cyane ni ubuhinzi n'ubukerarugendo shingiro ituwemo n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine ijwi rya amerika igera mu kagari katera imbere twaganiriye na ndayambaje manuel ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine yatangiye adusobanurira abo bantu abo ari bo ikibazo cyatangiye aba bantu ari abana bakeneye nabo bakigira ibisare bakinisha bikaba nk'aho ari mu mikino naho bo bakuyemo imigaryo ugasanga ubungubu nk'umuntu bamwereye hano agacupa ke yamara kukanywa igihe agiye ugasanga bamutegeye nk'iyarya mu gitari bagahita bamufata bakamunigagura bakamwaka telefone n'amafaranga afite ubwo bagasiga umuntu banamuhondagura bagahita bigira twongeye kuganira na bamwe muri bo bagiye bahohoterwa n'aka gatsiko uko ubishaka teonese ni umwe muri bo ndatehagarara ndahagarara icyo wakoze ni ukunshikuza telefone ariruka ndavuga ni ntonda mwiruka hari igihe yaba afite n'icuma wenda akaba yakintera ubwo ndamureka aragenda ibyo nta kintu mfitemo bigaragara hari n'igihe yari ananankorera n'ibindi bitari ukunyaka telefone ubwoba bwaramfashe no kugira ngo mbaho ngaho n'abantu bahankuye uyu nawe umuvandimwe we yateraguye ibyuma hafi yo kumwica bikozwe n'abakekwa kuba abagize aka gatsiko umugani guriya muhungu iyo bakubonyeho amafaranga babona gukurikirana mpaka ubwo rero we yaratashe atashe ngo ageze rero asanga bamuregeye bahita ngo bamukubita bamuteragura ibyuma njye sinari nampari nari natashe uwari umuteye icuma rero mabukwe ahita amufata baratabara abantu baramuheka bamujyana ku bitaro abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ikigiriza isoresore umwihariko ari ukugendana intwaro zirimo ibyuma bakoresha bagirira n'abaturage inkoni ntibaziburaga kumva n'ibyuma ntibabiburaga kubera ko bakoraga nijoro ubwo baburagamo ikintu urukumva nawe uri kubyumva ni ukumukubita ibikoni binini ntabwo ari udukoni dutoya kubukubita wahura nabo ucanye gutya telefone uri kugenda bagahita bakubita akaboko telefone ikagwa uri ku ruhande akayifata ubundi bakiruka ijwi rya amerika kandi yifuje kumenya inkomoko y'iri zina ntibyadukundira ariko si ubugizi bwa nabi muri aka gace bwaba buterwa n'iki uko ibishaka saviye nibyo yatubwiye bakumva ko nyine basangira kandi batakoranye ni ukwanga akazi bakumva ko baryaye ubusa batavunikiye akazi karahari ubu bari gukura ibirayi abandi bari gukora ikiyeda aho bari kubaka uri kubona natwe ubu turi gucukura fose hari abari gusiza ibibanza gutyo nubwo abaturage bakomeza kuvuga ko abakora ibi ari urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kuzamura bamwe muri bo bameze yuko badakora ibi babyibwirije ahubwo haba hari ababatumye k'amakuru ahari bavuga yuko haba harimo n'abagabo nyine babafasha mu ibyo bintu harimo n'abagabo niko bajya bavuga ngo baba bari kubafasha mu ibyo bintu harga no kugira ngo bakubite uwo muntu byatewe n'uko hari abo bagabo bari baguriye bamwe n'inzoka aya ntabwo irabafata baracyashaka urutonde rwo kugira ngo bazaze bafite n'abo bandi basigaye ariko kandi aba baturage ntibahwema kugaragaza impungenge z'umutekano wabo aho babihuza n'ubwicanyi bwigeze kuhakorerwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho umutwe w'inyeshyamba wa fdr wishe abaturage bagera kuri makumyabiri barabishe abantu ni mu baturage bacu yapfa natwe twagiye gushingura byarabaye ni umutekano muke ku muturage abaturage bose basaba ko umutekano wabo wakazwa twasaba ubufasha nk'abo baba bafashe bakabakomeza kuko n'ubundi barabajana bakoze nk'ago manyanga gutyo ngero tukongera tugahurira hano ubwo urwuma ntaco wamubwira rero ubuyobozi bwamurekuye kuri iki kibazo ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru cp jean bosco mwiseneza mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone ngendanwa yagize ati ababashije kumenyekana ko bari mu bateza umutekano muke bari gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage abavuga ko barengana iperereza riri gukorwa nibigaragara ko badahungabanya umutekano turabizeza ko bazarekurwa gusa bafashwe hakurikijwe amakuru yatanzwe n'abaturage uyu muyobozi kandi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe turasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba bwana mwiseneza yatubwiye ko bari bamaze kwakira ikirego kimwe gusa ariko hagikorwa iperereza ngo bamenye abakora ibikorwa by'urugomo uyu muyobozi yongeye kutubwira ko ari umwihariko w'uyu murenge gusa ariko abaturage bakatubwira ko batangiye kumenya iby'aya makuru mu mezi atandatu ashize usibye aka gace k'akarere ka musanze kagaragaramo umutekano muke akarere ka rubavu nako gafite agatsiko k'abiyita abuzukuru ba shitani kica kakanambura abaturage gloria tuyishime ijwi rya amerika
mu mpera z'icyumweru turangije ikipe y'umukino w'intoki ya gisagara volleyball club ntiyabashije gukina na reg volleyball club bityo gisagara iterwa mpaga ibyo abasesenguzi b'imikino bavuga ko ari igihombo ku yandi makuru y'imikino tukiri mu rwanda ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yerekeje muri madagasikara aho izakina imikino ibiri ishakisha amahirwe yazayigeza ku nzozi zo kubona itike yo gukina imikino y'igikombe cy'isi reka ibi tubibaze mugenzi wacu jean claude munyandinda uri i kigali mu rwanda mu mukino w'intoki wa volleyball ejo bundi kuwa gatandatu ikipe ya gisagara volleyball club yakubiswe maga mu mukino wagombaga kuyihuza na reg volleyball club ku ntera ya gatanu ya shampiyona y'icyiciro cya mbere muri uyu mukino wagombaga kubera mu nzu y'imikino y'ishuri ryitiriwe umubyeyi w'abamarayika notre dame des anges i remera ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda reg volleyball club yahise yibonera amanota atatu nyuma y'uko gisagara volleyball club ihanishijwe maga kuko itigeze igera ku kibuga umwe mu basesenguzi ba volleyball umunyamakuru w'imikino amoni nuwamanya asobanura ko iyi mpaga yatewe gisagara volleyball Club ari igihombo mu mpande nyinshi ni esheke kuri ekipe nyirizina ni esheke ku karere ka gisagara usibye ko aba ari n'esheke kuri federasiyo kubera ko federasiyo ku ruhande rwayo hari ibikorwa iba yateguye bitegura imikino yaba ibibuga kugeza kuri ubu ngubu ibibuga byinshi birakodeshwa sofa kubera ko ibibuga rusange navuga ko bikirimo kuvugururwa ibibuga baba bakoresha byose aba ari ugukodesha urumva iyo ikodesheje nk'ikibuga cyangwa se sale ekipe ntiboneke urumva ni igihombo kuri federasiyo ikindi no ku bakunzi ba volleyball muri rusange ikipe ya gisagara ni ikipe ikomeye ifite umwanya wa gatatu muri afurika nyirizina ni ikipe presenting akarere ka gisagara ni defending champion urumva ni igisebo ku karere muri rusange ikipe ndetse n'ingorane kuri federasiyo kuba hari ibyo muri rusange yaba yatakaje amoni nuwamanya avuga ko bitazorohera ikipe ya gisagara volleyball club kuboneka mu makipe ane azahangana mu mikino ya kamarampaka ariyo playoff navuga yuko itaragenda kubera ko nayo jurine ya nyuma ya faze ale iri ku mwanya wa kane none ahangaha gusa hari amahirwe menshi yuko ishobora ushobora kuzisanga yabuze mu makipe ane kubera ko uyu munsi niba tugaye ekipe ya kepura ni iya- ni iya kabiri uyu munsi rege ni iya mbere kepura ikaba iya kabiri polisi ikaba iya gatatu urumva gisagara ikaza ikaba iya kane urumva aperi iramutse itsinze ikipe ya polisi direct ikipe ya gisagara yahita iva mu makipe ane ya mbere byanzanayigora no muri faze returu kugira ngo izakacinga up byazayigora kubera ko amakipe yose yari yiteguye yaba ekipe ya kepura yaba ekipe ya rege yaba ekipe ya polisi izo ndavuga iziri imbere niyo aperi muri faze returu izaba imeze neza so bishobora gutuma ekipe ya gisagara yikanga yabuze no muri playoffs ni ibintu bishoboka cyane nko ku nko ku kigero cya mirongo irindwi ku ijana tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda yerekeje antananarivo muri madagasikari igiye gukina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima ku wa gatanu w'iki cyumweru amavubi y'u rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya botswana naho ku wa mbere w'icyumweru gitaha u rwanda rukazakina na madagasikari ikipe y'igihugu y'u rwanda izifashisha imikino mpuzamahanga ya gicuti mu kwitegura imikino y'umunsi wa gatatu n'uwa kane mu rugendo rwo gushakisha icyo kwerekeza mu gikombe cy'isi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka u rwanda ruzahura na benin ndetse na resoto mu itsinda rya gatatu nyuma y'imikino ibiri kuri buri kipe muri iri tsinda amavubi y'umutoza frank spitler niyo ari ku mwanya wa mbere andi makipe ari muri iri tsinda ni afurika y'epfo resoto benin nigeria na zimbabwe jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali nshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya naha ahumurije ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'amerika biri imbere njye mwumvaga ndi timu harisi ishimwe nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kuyategura nagiye ataha nawe wamfashije kuyegeranya ndagushimiye nshimiye kandi na etienne karekezi wari uyihagarariye reka tubasigiremo ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
abayobozi ba sudani y'epfo ntibari babasha kubahiriza ibyo bijeje abanyagihugu byavuzwe na ambasaderi robert wood uri mu mwanya usimburanwaho w'intumwa idasanzwe ku bibazo bya politiki mu muryango w'abibumbye yahamagariye guverinoma y'inzibacyuho gushyira mu bikorwa ibikenewe mu gutegura amatora hakurikijwe itegeko nshinga urwego rw'amatora n'umubare wayo hamwe no kwandikwa kw'abazatora kudasiga inyuma abavuye mu byabo gushyiraho gahunda yizewe y'itora uburyo bwakwifashishwa mu gihe havutse impaka mu bijyanye n'itora n'ingengabihe y'amatora bitewe n'uko abayobozi ba sudani y'epfo batabashije kugaragaza ubushake bwa politiki bwasabwaga ngo bakoreshe amatora yisanzuye kandi adaheza ambasaderi wood avuga ko leta zunze ubumwe za amerika yongera gushimangira aho ihagaze Assessed contributions should not be supporting an electoral inkunga yasuzumwe ntiyagombye gushyigikira inzira y'itora idaherekejwe n'igikorwa cyihuse cya guverinoma y'inzibacyuho ntiyagira ubwisanzure ntiyaba itabogamye cyangwa ngo igirirwe icyizere amafaranga azatangwa mu bihe biri imbere agomba kuzaba aherekejwe inzira y'amahoro ivuguruye kandi inkunga ku kiremwamuntu irusheho gufungurirwa amarembo ambasaderi wood ati kugira ngo inzira y'itora igirirwe icyizere tugomba kubona guverinoma itangira gushyira umutungo wayo mu bikorwa byo gushyigikira inzego z'amatora yishyiriyeho urubuga rwa gisivili n'urwa demokarasi ni ingenzi ku nzira y'amatora kugira ngo akorwe mu mahoro kandi agirirwe icyizere ambasaderi wood yavuze ko umutekano muke muri sudani y'epfo ukomeje guhangayikisha bikomeye leta zunze ubumwe za amerika
We are alarmed by recent intercommunal violence in Warup State and Abyei.
duhangayikishijwe n'urugomo rwambukiranya amakomine ruheruka muri leta ya warap n'iya abeyi rwahitanye abasivili mirongo inani n'abasirikare b'amahoro babiri ba unicef turahamagarira guverinoma ya sudani y'epfo guhita ikora iperereza ku mpfu z'abo basirikare b'amahoro babiri no kugeza mu butabera ababikoze ambasaderi wood yanavuze ko imibereho y'ikiremwamuntu ikomeje gutera impungenge We call on the international community to bolster the efforts of the United Nations in humanitarian turahamagarira umuryango mpuzamahanga gushyigikira ibikorwa bya oni n'imiryango y'ubutabazi kugira ngo batange amafaranga abura mu bikorwa by'ubutabazi no gusiba icyuho ikindi turasaba abayobozi b'ibihugu n'abandi bo mu bihugu byo mu karere gukora ibishoboka byose bikorohereza inkunga y'ubutabazi no kurinda umutekano w'abakozi batanga imfashanyo bari mu bikorwa by'ubutabazi mu gihugu ubu igihe kirageze ngo guverinoma ya sudani y'epfo yubahirize indahiro yayo ku matora yisanzuye adaheza kandi yizewe ikore ku buryo abagize uruhare mu rugomo bagezwa imbere y'ubutabera kandi yorohereze inkunga y'ubutabazi kugira ngo igere ku bayikeneye iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mwese ndabashimiye mugire umunsi mwiza